Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19,2225 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'uu dhaggeeffatoota keenyaatti tamooltaan eebila bultii 9 bara 2018 keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaati.
Babarattoota galchuma sannagaan soraa halakeeti eeyyamiin meedirook godin gujii laga dambii keessa warqeen qotacha baay'ee dhiyoo haaresanii kaan ammaa fi har'a dhaabate qoratanii deebi'uuf dhibaachuu isaa ilaalanii jedhanii gamkaaniin ammoo DRC keessatti dhikoobii iboolaa jedhan kan duruu nama hedduu fixaan ammallee mul'achuu jira mataa oduu keessaa tokko.
eeyyamni laga dambii qotanii baasuu uguramuu laalchisee oduu keessatti gabaasa qabna warqee laga dambii kana laalchisuudhaanis rakkoo guddina gujii keessa jiru laalchisee gabaasa qindaa'es qabna wallaggaa dhiyaa beekii keessatti haleellaan geggeessamu jiraattonni nuuf ibsaniiru gara booda gabaasa bal'aa qabna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduuf sora.
eeyyamiin midrook godin gujii laga dambii keessa warqeen qotacha baay'ee dhiyoollee haaressaniif haan ammatti dhaabate uummatilleen qaraa hiriir guddaa lubbuullee itti dhabeetiin akka midrook hojii hin hojjenne yookaan hojiirra dhaabate gaafachaa ba'e akka ministeerri albuudaa fi gaazii uumamaa jedhetti haga qoratanii waan tokko ergaanitti hojiin warqiituun achii baasanillee har'a jalqabdee dhaabatte qorannoo tan akka ministeerri baacaa faajii jedhetti haga guddaan federaalaa jalqabee haga gandaatti qoratanii achiin dubatti waan ergaa hanummatatti himane eegii qorataniin dubatti ammoo itti deebi'anii warqii baafachuuf dhibaachuus waan achiin dubatti ilaalanii jedhu oduun duubatti dachaan. godin iluu abbaa booraa itti gaafataman poolisii mattuu seer malee jilama hidhamee ba'e jedhan koomaandar nagaraa dhufeeraa ardhaa hidhaa ba'e koomaandari kana hajaj koomaand poostii hidhanii waan hidhaniifillee diideessanii ittiin himne baay'eeti tana nama keessi beekutti ardha mirkansee vii'oo'etti hime.
Koomaandar nagaraa dhufeeraas ajajaa poolisii magaalaa mattuu har'a naannoo isaatii kudha tokko irratti gadi lakkifamaniiru. Waajjirri alangee godinaa kun waamuudhaaniin akka isaanii mana hidhaadhaa gadi bahan qofaadha kan itti himame wanti isaan itti himatamanis kan himame hin jiru jechuudha.
Ijoollee dargaggoo koomaandar dhufeeraa waliin hidhaman saddeettan ammoo ammatti waan jedhaniin mirkanaa miti ammallee manu hidhaa jiran. iboolaan dhukkubee afrikaa gama dhihaatti baafate addunyaa wareersa baay'aan ammallee biyya DRC keessa mul'achuu jira fulaan ammaan tanitti argani godina ikwaatooree ardaa bikooraa jiran keessa nam dhukkuba kana fakkaatu dhiyootaan irratti argan kudhanii torbatti lubbuu dhabe WHO dhaabii fayyaa addunyaa jechuun akka dhukkuba kanaan falanii hojjettoota fayyaallee biyya keessa erganii namaan qarqaaruu danda'an doolaraa miliyoon tokko baase dhukkub kana bar 2014 akka bar 2016 ganna lama keessa jechuun giinii seeraaliyoon laayibeeriyaa keessaa nam hum 11 caalu baase. Somaalee shabalee garjaloo keessatti hardhallee akka warri lafa jedhutti nam kudhanii afuritti bombiin dhumate jari kun bombii ufitti dheenamu jidduun seenaa achumatti bombii waliin tokka kadhumate malee nam kudhanii shaniitti mammadaa'e shabaleen garjaloo moqadishoo irraa kiiloomeetiri sagaltama fagaatti waan akkana kanaaf yoo hedduu alshabaabitti namaan fixaa jechuun himatan tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka biyyiitii isaanii waan waliigaltee addunyaan fala hojii nukleerii Iraan dhaabuu danda'aniif bar 2015 waliigaltaanii kalee keessaa baay'eetti labsate biyyiitii hedduun ammoo tanatti dheekkamoo jirti. Biyyoota addunyaa gugurdoon shanan gaafa pireezidaant Obaamaan biyyi bulchu akka hojii nukleer Iraan falumaan dhaabsisuu danda'an irratti waliigalan taani yaada mataa isaanii kennuutti jiran. Bulchiinsii Jarmanii Anjela Merkel Ameerikaan achi keessa bahuun waan ashinam jechisiisaatii jetti. akka iraan akkuma durii kaane addunyaa hin rakkifne waan dandeenye cufaan hin hojjannaa jechuun dubbat merkel tiraamp tana keessa bahuun awurooppaa keessaa waan hedduutti nu eegataa jedhan bulchootiin raashiyaa biriitish faatilleen iraan biyyi nukleer hojjatteetiin addunyaa wareessuu jirtu jedhanii waan hedduun himatanii isiin ammoo takkuma nukleeraallee hin hojjannee jette waan hedduun dubbattu taateefuyyuu fala hojii nukleera fakkaata hojjachuu dhaabsisuu irratti addunyaan ganna sadiin duratti waliigaltee badhaasaa fi horii guddaallee iraanii kennaa turan. Bombiin har'a Afgaanistaan magaalaa Kaabul keessatti tokkaati namaa fi manneen cacaabsiteen lamaan lafite. bombiin dhiyoo tana biyyi suniin hadhaniin keessa gugurdoon taardha tana akka oduumaan poolisii afgaanistaan najiib daanish jedhetti milishootii islaamummaatti waajjira poolisii bombiin dha'e nam lama keessatti fixe bombiin lammeessu ammoo waajjira dhaabbilee mootummoota hin tahin inni joon hedduun keessi jiran dhoofte achitti nam fixuuf dhibaachuusi wanti mirkanaan jirtu gamkaaniin ammoo ameerikaa lammiin ameerikaa sadeen kooriyaa kaabaa keessatti hidhaman argaa lakkifamanii pirezidaanti tiraamp jarkan simachuuf qophii jira tun gammachuu guddoollee jedha oduu namaaf qabtan.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. warqee laga dambii qotanii baasuuf eeyyamni kennamee ture uguramuu ministeera albuudaaf gaazii uumamaaf daayirektara akka ta'an baacaa faajjii beeksisaniiru gama kaaniin godina gujii keessatti har'a namni tokko ajjeefamuuf hiriirri nagaa geggeessamuun gabaasameera jaalannee dhiyeessa.
warqee laga dambii qotanii baasuuf eehamni kennamee ture ugguramuusaa mootummaa federaala Itiyoophiyaatti ministeerri albuudaa boba'aaf gaaza uumamaa beeksisuusaa kan mootummaa akka ta'e faanaa biroodkaastiin marsariitii ofiirratti maxxansee jira. jiraattonni naannoo mufannaa dhageessisan hordofuudhaan eehama kana ugguramuu beeksise ministiriin kun qaama walaba ta'een qorannaan gadi fageenya qabu hanga gaggeeffamutti warqee oomishuun kun. ugguramuu ministiriin kun hubachisee jira qorannaan kun qaama walaba ta'ee federaalaa hanga gandaatti hooggana jiran dabalatee haala itti fayyadamtoota hirmaachiseen ka gaggeeffamu ta'uu ibsamee jira hojiin oomisha warqee kun itti fufuu fi addaan cituusaa kan murteeffamu qorannaa haaraa gaggeeffamu irratti hirkachuun akka ta'u ministirii kanaaf daayirektera quunnamtii ka ta'an obbo Baacaa Faajjii ibsaniiru jedha. qorannaa haaraan gaggeeffamu isa kanaan duraarra bal'aa akkasumas wanni fuudhamee ilaalamus lakkoofsaan ka dabalu ta'uun ibsameera deemsi itti warqee kana oomishan naannoo sanaaf rakkoo fidaa akka jiru waajjirri isaanii akka itti amanu dubbatan kanaaf jecha eehama warqee baasuuf kenname sana ugguramuusaa obbo Baacaa Faajjii ibsanii jiran. tarkaanfiin fudhatame kunis gaaffii uummataaf deebii ta'aa jedhanii kan amanan ta'uu dubbataniiru gama kaaniin godina gujii bahaa adoolaa waayyuu keessatti namni obbo shaakisoo guutaa jedhamani daandii shaakisoorraa gara adoolaatti geessu irratti ajjeefamuu jiraattonni ibsanii jiran.
har'a ganama kan ajjeefame nama guutaa jedhamu konkolaachisaa ture konkolaataa manaa qabatee jiru konkolaataa keessatti dhaabamee ajjeefame har'a ganama.
konkolaataa ofii isaa keessatti moo.
konkolaataa isaa keessatti ganama sa'aatii lamaaf walakkaa irratti gochuu kun kan raawwatan.
Maal isaaniirra rukutaman?
Naannoo laphee isaaniirra rukutaman.
Rasaasadha moo uleedha?
Rasaasa rasaasa. Hospitaala dhaqqabaniitti du'an.
Hospitaala kamitti geessaman ega rukutamanii booda?
Hospitaala Adoolaa.
Warruma rukutee geesse moo uummata geesse?
Uummata geesse.
Abbaan rukuteen beekamaa?
Raayyaa ittisa biyyaati.
Daandiin isaan irratti rukutaman kan magaala kamii keessatti?
Daandii shaakisoorraa gara adoolaatti geessu. Daandii irra konkolaataa oofaa ture duubarraan rukutan. Duukaa bu'anii duubaan rukutan.
Waa'ee ajjechaa raayyaan ittisa biyyaa gaggeessame jedhame kana kan ilaaleen bulchaa magaalaa adoolaa waayyuu ka ta'an obbo Haayilee Horoo bilbila harka isaanii irratti argee eenyummaa koo eegan ibseef booda bilbila harka isaanii sana cufan irra deddeebi'ee yaalus bilbilli harka isaanii hin ka'u jedha milkoofnaan kan hin itti deebi'u ta'a. gama kaaniin godina gujii aanaa gijiraa keessatti oomisha warqee laga dambiif eeyyama kenname mormuudhaan uummanni har'a hiriira ba'ee nagaadhaan iyyatee galuusaa kan naaf ibsan immoo. bulchaa aanaa akka ta'an obbo Ma'eessaa galgaloo turan.
Hiriirri nagaa hadhaa qaamota hunda makatee baay'ee ture. Falmii isaa inni guddaan waa'ee haaromsaa midirook laga dambiitiin kan wal qabatu. Gaaffii kana yeroo baay'ee uummata kaasaa turee jira. Addaas nu duraa dhaabatu kan jedhu falmii kana dhageessaa turaniire.
Miidhaan ga'ee jira har'a namni ajjeefamee namni rukutamee waan akkasii.
Tokko namni rukutame illee hin jiru. Miidhaan dhaqqabees hin jiru. Namni karaa nagayaatiin ba'ee dargaggeessi jaarsi hojjataan qaamni hundi hirmaate sagalee isaa dhageeffatee deemame miidhaan namarra dhaqqabe tokko illee hin jiru namni rukutames hin jiru namni hundi karaa nagayaatiin sagalee isaa dhageeffatee yaada isaa ibsateeti gara mana isaa deebi'e.
Baay'inni uummataa hammam ta'a?
Baay'inni baay'ee uummata kuma lamaa achi ol ta'a. Mootummaatti kaasaa himatu kanaan garas gaaffii kana gaafachaa ture jedhanii ammas mootummaan rakkoo kennu ilaalee deebii nu kennuu qabaa jira.
Akka bulchaa aanaa girjaatti isinii waan gaafatan qabu?
Nuus gaaffii wanni gaafatanii jira. Dhimma kana wal qabatu mootummaan akka dhaga'ee nuus mootummaa bira akka dhaqqabsiinnuuf nuullee wanni gaafatanii jira. Gaaffiin kun gaaffii taanii allaamuti gaaffiin gaaffii kenna rakkoon naannoo san uumamaa jiru qabatamaa waan jiru waan ta'eef gaaffiin gaaffii kenna illee gaaffii uummataa qofa illee miti nuus gaafachaa jirra. Maaliif qabatamaa rakkoon naannoo san uumamaa jiru ka ilaan mul'atu namni naaf dhalachuun bal'aa dhalachuun namni ol ka'ee deemu dhalachuun kun waan jiruuf gaaffichi nullee gaaffii nuus gaafannee mootummaa eeggachaa jirra.
Obbo Ma'eessaa Galgaloo bulchaa aanaa Girjaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa.
namoota 38 kanneen mana hidhaa qilixoo gubamuu waliin wal qabatee hidhamaniif kibxata kaleessaa dhaddachi jala murtii kennee jira isaan keessaa soddomaaf abukaatoo kataan obbo Wandimmoo Ibsaa akkas jedhu jaallannee dubbise.
Kaleessa namoota ajajaa dhibbaa maasarshaa saddeetiin galmee isaati irratti himataman nama soddomii saddeetii kan qilixootti balaa ibiddaa ka'eessaniin himataman himannaa baalangaa isaan qaqqabe isaan immoo deebii hin qabnu jedhanii achirraa itti aansee abbaan alangaa ragaa isaa caqasiifate ragaa isaan caqasiifatan kanarratti falmii adda addaatti ture isaan warri soddomii saddeettanuu tasumanii akka kana hin wajjannee himannaan nurra dhiyaate illee dhugaa miti ragaan abbaa alangaa kanurra dhiyaate kunillee hiriyoota keenyaa dirqamaniiti. kanaafuu itti gaafatamummaan qabnu kan jedhan mormii adeemsisaa turanii kanas ta'ee kaanillee ragaa nama soddomii sagalii abbaan alangaa ijoollee kanarratti caqasiise isaan nama soddomii sagalii kan ragaa caqasan kan ilaalanii cimcimatanii kan falmatanii kan du'allee hiriyoota keenya kan nurratti akka ragan dirqamanillee hiriyoota keenya reebamaniiti reebamuu keenyas ta'ee reebamuu isaanii kana mirga eegaan Itoophiyaa isa sababii maafti jedhamullee mirkaneesseera. Keenyas keessattuu nuti shawaroobitii deemnee baatuu yookiin du'a hin deemnee asumatti illee wanna nuti hin hojjetin akka nuti amannu qottee nu buqqisanii mismaarii dugda keenya irratti rukutanii haala malee akka fokkisaadhaan nu reebanii nu reebanii wanna hin hojjetin du'uudhaa mannaa halkan takkas hin bulla jennee kana goone. kan jedhan falmii dhiyeessanii isa kan ammoo Itoophiyaa sababii maafti baay'eenillee dhaqee ilaalee akka isaan reebaman akka isaan haala malee qotteen isaanii buqqa'ee qaama isaanii irra mismaarii rukutanii caammaa kaskisiidhaan ijoollee kan akka kasakkasaniif miidhaan guddaan akka irra ga'e sababii maafti komishiin Itoophiyaallee gabaasa waan qabuufi Jarri kana falmatee kan hunda cinaa qabanii abbaan murtee kallee jala murteedhaaf qabate.
Namoonni ragaa ta'anii irratti ba'anii ijoollee isaan duukaa hidhaa jiranidha jechuudha.
sirriidha. Warri immoo akka ragaatitti abbaan alangaa irratti dhiyeesse nama soddomii sagal. Warri himataman nama soddomii saddeet. Isaan kunniin baay'inni isaanii irra caalmaadhaan hiriyoota isaanii kama isaan waliin gizee balaan ibiddaa gallisan kama a'aa yookiin immoo rakkataa turan reebamanii cinaa tokkoon dirqamaan ragaa ba'uu qabdanii. Cinaa biraatiin immoo yoo ragaa kana nu baatan himannaa kana keessa bilisa taatanii jedhanii haala rakkoodhaan nurratti hiriyootuma keenya dirqamsiisanii raggaasisanii. dirqamsiisuunis yoo didame immoo himannaa isin irratti saaqama jedhanii kana hiriyoonni keenya nutti himaa turan jedhanii dhaddacha irratti ifatti mormachaa turan gaa isaan kun waan immoo ragaa isaan irratti ba'e warrummaa poolisoota qilintoo san keessa hojjechaa turan isaan kanniin ijaa kan ragaa ba'anii konistaabil konistaabil konistaabil kan jedhaniin kunniin isaan kanniin kan ragaa irratti ba'e gaa jechuudha.
falmii sana booda maal jedhe manni murtii.
kaleessa beellama ture jala murtee jalqabanii gabaabumatti gaa bifa sadiitti qoodan nama kudha tokko bilisa jedhaniini nama digdamii sadii immoo keewwata yakkaa dhibba afuriif jaatamii afur isa tuphaa keewwata xiqqoo jala jirtuun yakka waggaa kudhanii gadi adabsiisu akka ofirraa ittisan jedhanii isaan nama afurii irratti immoo ajjechaan lubbuutiin waan isin irratti ragaan abbaa alangaa mirkaneesseef isa kanaan ofirraa ittisaa jedhanii jala murtee kenna jechuudha kaleessa.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. godina wallaggaa lixaa magaalaa beegii keessatti har'a ganama haleellaan boombii waajjira poolisii aanichaa fuulduratti geggeessame qondaaltota madeessuusaa jiraattonniif angawaan yaaddoo nageenya isaaniif akka maqaan isaanii himamuun feene raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiran dilbata darbe kanammoo haleellaa waraana bilisummaa oromoon aanaa gidaamiif aanaa beegii keessatti duraa booda geggeessameen loltoonni mootummaa hedduun du'uu isaanii jiraattonniif angawaa dhumti kun dubbatanii jiran namootu qindeesse.
haleellaa boombii arra buufata poolisii beegii irratti geggeessame jedhame ilaalchisee jiraattota naannoo sanaa keessaa tokko akkanatti naaf ibsan.
roobi irraa guyyaa gabaa ture ganama sa'aatii sadii irratti poolisoonni waajjira poolisii balbala osoo dhaabbatanii dallaadhuma isaarra jechuudha boombiin itti darbatame namoonni achi turan sun battalumaan yeroo isaan kufanii jedhanii waajjira poolisii sana balbalatti jechuudha dhukaasni garaagaraadha dhaga'ame boombiitu itti darbatame jara kana isaan battalumaa warri achi dhaabbataa turaniin kukkufanii waraanni immoo gubbaadha dhukaasa baneedhuma asii gadi magaalaa jeeqaa dhufe yeroo kanatti warra rukutamee lafa ciisaa jiru qabanii konkolaataatti fe'uudhaan gara hospitaalaa geessanii namooti madaa'anii tokkoffaa irratti saajin Jamaan Lamuu nama jedhamudha. Saajinni Jamaan Lamuu kun aanaa biyyaa poolisii aanaa bigii kanaadha. Itti gaafatamaa kora bittinneessaa kan ta'e ittafaadha. Itti aanaa itti gaafatamaa kora bittinneessaa kan ta'e guutamaa nama jedhamu poolisii barii maqaa abbaa isaatii hin beeku baay'ee madaa'anii hospitaala galanii jiru. madaa sasalphaanis namoota biroo irratti kan qaqqabe naannoo sana namoota qaqqabe jiru mucaa hojii mukaaf sibiilaa hojjetu tokko miila dhahamee hospitaala seeneera kan jedhamu tokko dhaga'een jira facaama boombii lafaa ka'utu luka isaa rukutee jedhama.
namoonni rukutaman kun amma martinuu lubbuudhaan jiru.
saajiniin jamaal lamuu kun dhiiga dhabe jedhamee dhiiga arjoomaa fi turanii. warri kaanillee keessumaa itti aanaa kora bittinneessaa kan ta'e guutamaa namni jedhamu immoo baay'ee of wallaalee gara du'aatti illee ni shakkama wanta jedhamu dhageen jira. Egaa magaalaa keessa deemnee wal arguudhaaf baay'ee rakkisaadha haalli isaa kana jedhee isinitti himuu hin danda'u dhukaasni hanga sa'aatii shaniitti dhukaafamaa ture amma immoo konkolaataadhaanis miillaanis magaalaa keessa oliif gada adeemanii mana namaa cabsanii nama qabanii reebanii hidhaa jiru. waajjirri poolisiillee guuteennaan hanga ala baasanii eeguurra ga'anii jiru. Baay'een isaanii humnaa ol reebicha irratti ga'aa jira.
Gama mootummaatiin waa'ee kanaa ibsi kenname soomtuu hin jiru.
Homtuun jiru amma gaa isaan namoota kana godhan jedhanii shakkiidhaan yeroo sana namoota achi jiran immoo qabanii to'annoo jala oolchaniiru ijoollee dargaggoon ba'an jiran garuu nama gurguddaallee utuu nafini abbootii qabeenyaallee ol bashanii reebaa turan gara ganamaa amma garuu namoota gurguddaa reebanii reebanii gadhiisaa jiru gorsanii namoota beekame warri kaan garuu achuma tursiifamaa jiru.
yaaddoo nageenya isaaniitiif maqaaf taayitaan isaanii akka raadiyoodhaan hin himamne kan na gaafatan aangawaan aanaa beegii tokkos haleellaan boombii sun dhuguma geggeessamuunaaf mirkaneessuun dubbatan.
ganama sa'aatii lamaaf daqiiqaa afurtama irratti akkuma jedhamee humna hin beekamneen tarkaanfiin boombiin darbatamuudhaan poolisii jamaal nama jedhamu kan itti gaafatamaa qorra bittinneessaa ittafaa nama jedhamu ittaanaa isaa immoo guutamaa nama jedhamu ammas barii poolisii nama jedhamu rukutamaniiru waajjiruma poolisii fuulduratti ganama isaa.
Madaan isaanii cimaadha moo wallaansa jiru immoo haala akkamiitti jiru? Haalli isaanii akkamiin?
Guutamaadhaaf jamaal baay'ee hedduu madaanii amma gara magaalaa Finfinneetti rifeerii ba'aa godhanii ba'aniiru. Ittafaan immoo harka isaarraa rukutamee inni hospitaaluma begeetti yaalamaa jira.
Eenyu akka boombii sana dhoose waan beekamu jiraa?
Wanti tokko wanti beekamu jiru inni akka darbates itti darbatames namni argee jiru yeroo san kufuu meeshaa dhukamu duwwaa hawaasni argee Kana booda uummanni baqatee kana booda isaanis meeshaa dhukaasa jalqaban uummata reebu iraarsuun mana irratti naquu jalqabanii haalli rakkoo nageenya magaalaa beekii baay'ee ulfaatee hundumtuu mana isaatti galee mana cufatee kanaarra magaalaan beekii gabaa beekamaa ture gabaa roobii gabaan tokkoyyuu dhuftee dhaabbattee hin jirtu namni karaarra deemuu hin danda'u hawaasni baay'ee sodaatee mooraa isaa keessa gaggalee taa'aa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo jiraattonni aanaa gidaamiif beegii dilbata dabre kana waraanni bilisummaa Oromoo aanaa gidaamii keessatti itti fufee immoo aanaa beegii keessatti haxeedhee raayyaa waraanaa mootummaa irratti haleellaa banuusaa fi loltoota hedduu irraa ajjeesuusaa dubbatu. Jiraataan waa'ee haleellaa boombiyaa har'a ganamaa dubbatan haala kanas naaf ibsanii turan.
aanaa gidaamirraa gara aanaa beegiitti kan adeemaa ture makiinaan waraana fe'atee adeemu makiinaa afurtu gara aanaa beegii dhufaa ture. yeroo kana waraanni adda bilisummaa Oromoo hatta hidhee taa'ee eeguudhaani aanaa gidaanii jala ganda afteer bakka jedhametti hatta hidhuudhaani tarkaanfii fudhatee loltoota achirra jiran wajjinaala godhee ture. Yeroo kana booddeedhaan deemmatanii dhufan gaafa humni itti baay'atee jiru inni iddoo gadhiisee jalaa miliqee waraana achi turan sana hunduma isaanii naannoo sana sakatta'anii uummata illee gabaa qillamitti yaa'aa ture reebuudhaan karaatti deebisaa turan waraanni aaranii jechuudha. Dabalataanis immoo iddoo sana qofa miti aanaa beebii keessatti warra madoo sana fuulanii isaan gara asoosaa hospitaala asoosaatti geessaa jiranii ammas hatta lammaffaa hidhuudhaan guutummaa guutuutti sireettii lama kan adeemaa turanii barbadeessanii makiinaa sanallee gubaniiru jechuudha. tilmaamaan isaan hanga nama digdamaa ol ta'u malee digdamaa gadi hin ta'an. Madoon achirra turanis warri fayyaa turanis hundi isaaniiyyuu najjeefaman asirratti.
Waa'ee lakkoofsa loltoota mootummaa aleellaa kanaan dhuman jedhamanii kan naaf ibsan jiraataan kabiraan immoo akkana jedhan.
Iyyuu walumaa gala kan naannoo qillamitti dhuman nama digdamii lamadha kan keessaa kan biyya. Jejiidha gara baasoosaatu deemaa jiranii naannoo shan taaddee nama jedhuutti dhuman immoo waraana Naaree faara turan nama afurtu ture wadaandarrii fayyaan jechuudha. Dhimma gara biraas dhiyeessii gara biraan bibbibarraan warra sana dhiyeessu immoo nama digdamaadha kan konkolaataa dhiyeessii gara biraarra ture walumaa gala isaan nama digdamii afuridha jechuudha kan naannoo shantaatti dhaqanii dhuman immoo.
Achi booda maaltu ta'e?
Wanni ta'e ergasii konkolaataan waraaliin tokkoo fi sirreessiin lama galgala sa'aatii tokko keessa gara asoosa sanaatti karaarratti tooruu kutan sana lakkabuudhaaf deemaatti kan isaan turan. ergasii waraanni gara biraa makiinaa gara biraa fidanii asoosaa irraa dhufaniiti naannoo sa'aatii jahaatti konkolaataa sana kan fe'anii jedhan shantaa deema jedhamu kana keessaa jechuudha.
Yeroo ammaa kana uummanni hedduun hidhaatti guuramaa jira jechuudhaan kan dubbatan immoo jiraataa dura ibsanaa kennani.
Gamtoollee keessa kan baratu mucaa dhaleetaan waa bara ganda waa baraa kan ta'e tokko kan badduraa galgala qabamee magaalaa keessatti kophee miillatti baafamee ati nu basaasuu dhufte jedhanii reebanii poolisaa biratti hidhamee jira. Ijoolleen namni soddomii shan biraa gadhiifamanii inni garuu hanga har'aa mana hidhaa keessa jira.
Mana hidhaa eessaa jira?
Mana hidhaa mahaanaa biyyi waajjira poolisaa gaariidhaatti hidhamee jira.
Kan namoota kana qabanii hidhan waraana moo poolisoota Oromiyaati moo eenyu?
Duraan qorri bittinneessaa fi poolisiin uummata cina hiriiranii turan yoo waan fedhe dhufee nurra darbee isin biraan ga'u kan jedhudha amma yeroo ammaa garuu poolisiidhaa fi qorri bittinneessaatu waraana qabatee mandararra deemee ilmaan oromoo ijoollee dargaggoo qeerroo baasaa gadi jedhee reebaa jira.
Amma namoota qabaman kan qabee jiru waraana qofatu hin ta'in humna qorri bittinneessaa Oromiyaa akkasumas poolisii Oromiyaati jechuudha.
Eeyyeen eeyyeen inspektoriin duraanii yeroo gaaffiin garaa garaa ka'u inspektoriin qaama dhimmi isaa ilaallatutti dabarsina gaaffii qaddammaara gaafachuun mirga keessanii deebisuun immoo beekama mootummaati jedhee uummata jajjabeessaa ture inspektor bantiitu haala hunduma isaa jijjiirameera nuti haaromsaan dhufne jedhee uummata amansiisee ijoollee amansiisee ijoolleen kamiyyuu akka isaan tarkaanfii poolisii irratti hin fudhanne poolisiin akka ijoollee cina hiriirtu hunduma isaa kan gochisiise inspektoriidha amma erga inspektoriin hin jijjiiran amma fakkeenya inspektor aanaa dajiirraa jijjiiranii fuudhanii deemaniiru bakka isaa nama biraatu dhufe namni biraa kun jimaata galee amma biraa ijoollee reebamuu jalqaban.
Waa'ee aleellaa waraana bilisummaa Oromootiin geggeessamee raayyaa waraanaa Itoophiyaarra miidhaa guddaa geessise jedhamu kanaas aangawaa mootummaa aanaa beegii sana arra gaafadheen ture.
Konkolaataan sun kan waraana fe'ee deemu godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambalee irraa imala gara Beegiitti jalqabe aanaa gidaamii darbee ganda Qilleen jedhamtu naannoo addaa Marasaa jedhamutti haleellaan irratti waraana adda bilisummaa Oromootiin gaggeeffamee namoonni hedduun akkuma hawaasni jedhani aadaadhaan baay'een isaanii jiruudhaani kana booddee haleellaan ergisitti raawwatame booddee immoo namoota haleellaa sanarraa hafanii madaanii siri'eetti ishee kan waraanaa tokkoof aayilaaksii ishee adiidhaan fudhaniitu ba'anii godina wallagga lixaa magaalaa beegii irraa fudhanii kaambitti gorsaniitu darbaaranii iddoo adda maqaa shaltaa jedhamutti ammas haleellaan irratti raawwatame konkolaataan ishee tokko madoo feetee jirti isheen tokko immoo waraana nama digdama ol kan qabattee jirtu konkolaataan sun tokko gala gaggaluudhaan tokko immoo rukutamtee dhaabattee namoonni irra jiran guutummaa guutuutti waraanni suni akkasumaan odeeffannoo nu qaqqabeera.
Namoonni kan gidaamii keessatti dhuman gara digdamaa olii ta'uu ammas beegii keessatti shalxaattis ka dhumanii digdamaa ol ta'u jedhaniiti ka dubbatanii jiraattonni naannoo kun hagam dhugaadha lakkoofsi namoota dhumanii kun ifatti beekamaadha.
lakkoofsa madoo nama kudha torba ta'uu isaanii achirraa nu qaqqabee ture namoonni kudha torba akka madaan waraanni hedduun immoo akka du'anii konkolaataan sireetiin tokko guutummaatti reeffa feetee ba'uuse sana booda reeffa feetee sana immoo kaambii yookaan mooraa waraanaa magaalaa biikii keessa jiraatti galli sana achitti buusanii kan baay'ee madaa immoo fuudhanii darbaatu jira shalxaarratti rukutamuu ammas immoo odeeffannoon achumarraa maddeen nu kanarraa nu qaqqabee jira.
Shalxaattoo namoonni dhuman hammam ta'u?
Sireetti sanarra kan turan namni digdamii dhumaniiru namni konkolaataa sanaaf deemaa ture nama digdamaa ishee tokko irraa namni sadi fayyaamaa madoo sana eegaa turanii konkolaataan tokko immoo isheen immoo nama digdamaa ol baattee deemaa jirti guutummaan guututti dhumaniiru jarri namaaf iyyuu hin Warri eeganis warri madoon sunis akkuma jiranitti dhuman jechuudha.
Ee akkasuma itti jiranitti dhumanii konkolaataa isheen tokko gala gaggaltee isheen tokko immoo rukutamteema dhaabbattee kana booda humni xiqqaa kan asoosaarra jiru dhufeen reeffa sanas kaasee deeman halkanuma sanaa jechuudha.
Reeffuma jechuudha namni lubbuun hafee wallaansa argatu hin jiru.
Tokkoyyuu hin jiru tokkoyyuu hin jiru. Konkolaachisaanii makiinaa kan oofaa jiru hundi isaanii du'an.
Dhaggeeffattoota keenya humna komaandii poostii naannoo godinaa qellam wallaggaaf godinaa wallagga lixaa jirurraa jirurraa haala kan adda baafachuuf carraaqqii gochaa jirra ammaaf itti milkoofne. Garuu eega labsiin yeroo muddamaa labsamee booda baatii bitootessaa keessa kan labsii yeroo muddamaa sana ilaalchisee maddeen oduuf ibsa kennanii turan hoogganaan poolisii federaalaa Itiyoophiyaa jeneraal Asaffaa Biyyuu mootummaan Eertiraa yeroo dheeraadhaa jalqabee biyya keenya jeequuf hojjetaa ture kan ammoo kan inni gochaa jiru qofaasaa utuu hin taane gurmuuleef qaamota biyya keenya irraa dhalatan garuu immoo hojii shororkeessummaatti bobba'anii jiran ofitti hammachuudhaan leenjisuu deeggaruuf bobbaasuudhaan jechuudhaan balaaleffatanii turan.
በተጨባጭ በአሁኑ ሰዓት ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀ በኋላም አገር ውስጥ ያለው አንዳንድ ግርግሮች በመጠቀም ሁኔታውን እንደሚቹ አጋጣሚ በመጠቀም ሀለ ቀበተማዳን የሮ አማ ኤገለብሲን የሮ ሙደማ ለብሰሜ ቦዳ jeeqamawwan biyya keessatti mul'atan tokko tokkotti gargaaramuudhaan haala isaa akka haala miijawaatti fayyadamuudhaan kanneen nageenya Itiyoophiyaa hin barbaanne kanneen nageenya Itiyoophiyaa hin barbaanne farreen nageenyaa leenjisee xumuree gara biyya keessaa galchuuf carraaqqii guddaa gochaa jira kanneen galanis ni jiru hagi murtaawe ka biyya keessa gale to'annaa jala oolfamee jira kanneen booji'amanis ni jiran kanneen biyya keessa galuuf qophaa'anis daangaarra jiru jedhanii turan jeneraal asaffaan ibsa kennuu isaanii dura baatiidhuma sana keessa aleellaa moyyaalee keessatti geggeessamee lubbuu namaa galaafate ilaalchisuudhaan kan maddeen oduu itiyoophiyaaf deebii kennanii turan bakka bu'aan koomaandi poostii labsii yeroo muddamaa yeroo sana jeneraal asan ibraahim. addi bilisummaa oromoo kallattii sadiin biyyattii seenuudhaaf akka socho'aa jiru beekamaadha jedhanii turan.
የኦነግ ኃይል በሀገሪቱ እየተፈጠረ ያለውን ሁኔታ በመጠቀም ሁኔታውን ለማባባስ በሶስት አቅጣጫዎች ወደ ሀገሪቱ የመግባት እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ባለፉት ቀናቶችም በምዕራብ ኢትዮጵያ በምስራቅ ኢትዮጵያና በደቡብ ኢትዮጵያ humna ba'oo haala yeroo ammaa biyya keessa jirutti fayyadamuudhaan haala saammeessuuf kallattii sadiin gara biyyattitti seenuuf sochii gochaa akka jiru beekamaadha guyyoota dabran keessas Itoophiyaa gama lixaatiin Itoophiyaa gama bahaaf Itoophiyaa gama kibbaatiin Itoophiyaa gama kibbaa keessa immoo naannoo Mooyaaleetti humna baa'oo biyya keessa galuuf haala jiru ammeessuuf socho'aa jira jechuun kan isaan dubbatan jeneraal Asan Ibraahim. addi bilisummaa oromoo bara 1992 eega mootummaa ce'umsaa itiyoophiyaa keessaa dhiibamee ba'e ka jedhanii jalqabee mootummaa itiyoophiyaa waliin akka lolatti jiru ka dubbatan hoogganoonni adda bilisummaa oromoo immoo addi bilisummaa oromoo kan alaa seenee mootummicha waraanu utuu hin taane ka biyyattii keessatti uummata oromoo waliin ta'uudhaan bilisummaa ummatichaaf lolaa tureef lolaa jiru jechuun deebii kennanii turan egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiyaarraa kanumaan xumura nagaatti ani namoo daandiiti.
ayyalam qophii keenya irraa baafachuu jirra mataa oduu irra deebi'ee sanitti hima eeyyamee medrook godina gujiiti laga dambii keessa warqeen baafachuuf yoo tanallee haaressaniif amma jalqabee hayyuu dhaabbate uummatillee qaraayyuu hiriir guddaa lubbuullee itti dhabeeni akka medrook dhaabatu gaafachaa turan akka ministeerii albuudaaf gaazii uumamaa jedhetti haga qoratanii waan tokko irra ga'anitti hojiin warqee achii baasanillee namatti hin dhaabatti qorannoo tana akka ministeer baacaa faajii jedhetti haga guddaani haga federaala jalqabee haga gandaa gabbu'anii waan miidhaa fi waan hedduu ilaalanii haaromsuuf haaressuu dhibaachuu achiin duubatti ilaalanii jedhu godinni abbaa booraatti itti gaafatamaan poolisii himattuu seer malee jila macaala hidham jedhama koomaandar nagaraa dhufeera ardhaa hidhaa ba'e koomaandari kana hajaj koomaand poostiitiin hidhani Dhukkubni Eboolaa Afrikaa Gambiyaa dhiyaatti baafatee addunyaa weerarsaa booda kan ammallee DRC keessaa mummullachaa jira. Dhukkubni kun dhukkuba addunyaa keessatti waan hedduun sodaatan kan Afrikaa keessaa ganna lama keessatti nama kuma kudhanii tokko fixe. Mataan oduu akkanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.